iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese twabaga duhinze ibishyimbo tukajya mu murima tugasoroma imboga twaba twaciye injuro tukagura igitoke tukarisha ariko ubu ngubu inzara igiye kutwica da uwo ni umunyagihugu wo mu gace ka nyamyumba mu karere ka rubavu mu rwanda avuga ku kibazo cy'inzara muri ako karere iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu rosine munezero rosine
urakoze yane mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho donald trump aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika abandanya kurondera uwo ashinga amabanga y'umushikiranganji wa leta mu mibonano ishika kuri ine yagize muri iyi ndwi iheze n'abanyepolitike bakomeye akaba atanumwe yashoboye kugena muri icyo kibanza mu bamburanye na Trump harimwo Bob Corker arongoye umugwi ujejwe gu- imigenderanire n'ayandi makungu mu nama nkenguzamateka Rudy Giuliani yahoze arongoye igisagara ca New York David Petraeus ah, yahoze arongoye ibiro vy'iperereza hamwe na Mitt Romney yari yitoje ku rwego rw'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kuri wa gatanu Trump yarabonanye kandi n'uwahoze aserukira Amerika muri onu John Bolton Mike Pence icegera ca Donald Trump akaba yarashize Bolton ku rutonde rw'umwe mu bashobora kuzogenwa mu kibanza c'umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu wundi avugwa kuri urwo rutonde ni John Hanseman yahoze arongoye leta ya Utah akongera agaserukira Amerika mu gihugu c'Ubushinwa Ibinyamakuru bikorera muri Israeli byatangaje ko ijambo umushikiranganji wa leta ya leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry yashikirije kuri uyu w'Imana ryakiriwe nk'ibyagirizo bikomeye kandi bitubahiriza imigenderanire n'igihugu ca Israeli muri iryo jambo Kerry akaba yatangaje ko ivyo leta y'abayahudi iriko irakora bihungabanya umutekano hagati ya Israeli na Palestine Kerry yatangaje kandi ko mu kiringo amaze arongoye ubushikiranganji bwa leta ya Amerika yavuganye n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu inshuro zirenga amajana atatu na mirongo irindwi na zitanu akongera akagendera Israel akarenga mirongo ine Kerry avuga kandi ko ivya- ivyashikirij- ivyashikirijwe n'umushikiranganji w'indero Naftali Bete- Bennett ku bijyanye n'uko atanyishu y'ibibazo hagati ya Israel na Palestine igishoboka ari ikintu giteye amakenga cyane ivyo John Kerry yabishikirije mu gihe abategetsi ba leta z'ubumwe za Amerika bavuga ko batanezerejwe n'uburyo Israel ibandanya kwica amatwi ku bijyanye n'uturere yigaruriye Joe Lieberman umwe mu bari muri ico kiganiro yahoze ari umukenguza amateka hano muri leta z'ubumwe za Amerika avuga ko inyishu y'ibibazo bya Palestine na Israel atari ha, i, at, itari hafi kandi ko ikibazo gikomeye ari uburyo ira- ari ari uburyo leta ya Donald Trump izobandanya kuvyifatamwo abantu bashika kuri mirongo ibiri n'umwe bagizwe ahanini n'abana nibo baguye mu bitero vy'indege vyakozwe mu gisagara ca Aleppo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Siriya kuri uyu w'Imana imigwi y'abajejwe agateka kazina muntu ikurikiranira hafi ibiberaho muri Siriya ivuga imenyesha ko ico gitigiri gishobora kwiyongera mu kwezi guheze igihugu cy'Uburusiya caratangaje ko citeguye gusubira gukora ibitero vy'indege mu ntara za Idlib na Homs mu ntumbero yo gushikira leta ya Bashar ya Bashar al-Assad kuri uyu wa gatandatu abajejwe agateka na muntu batangaje ko igice kitari gitaho mu gisagara ca Aleppo ubu kigenzurwa n'igisirikare ca leta abanyagihugu ibihumbi bivugwa ko bugaraniwe hagati muri izo ntambara abandi bahungiye mu bisagara bitandukanye bisanzwe bicunzwe na leta Stefan de Mistura umu intumwa idasanzwe ya ONU yaratangaje kuri uyu wa gatanu aho yari mu nama y'abagiraneza i Roma mu Butaliyano ko hari intambara ikomeye ishobora kubera mu gisagara ca Aleppo mu minsi iri imbere Demistura avuga ko yizera ko imbere y'iyo nta yuko iyo ntambara yaduka hazoba hatowe umuti wo kuyiheraheza kuri uyu w'Imana niho ibisigarira vya Fidel Castro yahoze atwara Cuba vyahambwa mu buseruko bwa Cuba inyuma y'imisi icenda igihugu kimugandariye ivyo birori vyabereye mu itongo ry'abapfuye Santa Ifigenia riri mu gisagara ca Santiago de Cuba vyabaye mu mwiherero ku mwanya wa nyuma abamenyesha makuru bakorera ibinyamakuru bitandukanye mu isi bakaba babujijwe gushika muri ico kibanza Fidel Castro yitavye Imana itariki 2025 z'ukwezi kw'icumi na rimwe afise imyaka 90 inyuma y'imyaka itari mike akitswe n'amagara yaraneguwe na bamwe bavuga ko ku ntwaro yiwe yatwaje umukazo agasubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu akongera agahotera agataya akazina muntu ni mu gihe abandi bamushimagije mu kuvuga ko yabaye kirumara kuri bantaho nikora perezida ashraf gani wa afghanistani atangarije mu nama mpuzamakungu yabereye mu gisagara ca amiristar mu buraruko bw'igihugu c'ubuhindi ko umugwi w'abatalibani ukora ibitero mu gihugu ciwe ataho woshikari hamwe udafashijwe n'igihugu ca Pakistani asaba kandi ko hoshigwaho ikigega co kugwanya iterabwoba president Gani yatangaje ko bamwe mu barongozi b'uwo mugwi bemanga ko iyo batagira igihugu ca Pakistani kibafasha batomara n'ukwezi kumwe imigenderanire ya Afghanistan na Pakistan ikaba yarasinzikajwe n'ibitero bitera vyiyongera bikorwa n'imigwi y'iterabwoba mw'ijambo yashikirije Sartaj Aziz umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Pakistan n'ayandi makungu yatangaje ko ikibazo c'umutekano muri Afghanistan ari kibazo kitoroshe yongera avuga ko byoroshe guta amakosa ku kindi gihugu mwamenya ko inama y'ibihugu vya Aziya ari umugambi watanguye mu bihumbi 2011 mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire n'ubutunzi hagati ya Afghanistan n'ibihugu bigikwikuje
urakoze rosine ku makuru dushikirije tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu biyaga binini bamwe mu banyagihugu baba mu murenge wa nyamyumba mu karere ka rubavu barataka inzara bavuga ko batewe no kuba ubuyobozi bwarababujije kurima amatongo yabo abo banyagihugu bavuga ko ubuyobozi bwategetse ko batokongera kurima mu matongo yegeranye n'ikigo c'ingabo zigwanira mu mazi zitwa abamarines ibindi kuri iyi nkuru eric bagira ubusa radiyo ijwi rya amerika igera mu kagari ka rubona umurenge wa nyamyumbi rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda yahasanze abaturage batari bake bitotombera ko babayeho nabi baravuga ko imibereho mibi bayitewe no kuba amasambu yabo bahingaga hafi y'ikigo cy'abasirikare barwanira mu mazi bazwi nk'abamarine ubutegetsi bwarabahagaritse kuzongera kuyahinga abaturage baravuga ko ubutegetsi bwa rubavu bwabakomye buvuga ko batagomba guhinga kugeza igihe bazabanza kuhaca amatarasi y'indinganire uyu yararanga aho ubutaka bwabo buherereye hari abaturage dufite isambu mu mirima iri haruguru ya marine ugatambika ugakomeza no kuri gaze metani kugeza hano ku gice hafi cya buraseri ni ukuvuga ngo abayobozi babujije abaturage guhinga ko bagiye kuzaca amaterasi abaturage rero bafite isambu aho hantu nta yindi sambu yindi bafite naho ngaho bari bafite kugeza ubu baricaye nta guhinga nta n'akazi bagira muri aka gace ka nyamyumba mu burengerazuba bw'u rwanda twabaga duhinze ibishyimbo tukajya mu murima tugasoroma imboga twaba twaciye injuro tukagura igitoke tukarisha ariko ubu ngubu inzara igiye kutwica nyine hari abafitemo amasambu niba papa wafitemo isambu ukaba utagihinga ngo ukuremo icyo kurya ndabijumba ndamyumbati ubu ngubu habereye aho ni ibyatsi bihe ufite abana bangahe ngewe ubu ngubu ukunda mfite abana batandatu barya bate barya nyine mbarya ariko mvuye gutera ntabwo bajya baburara ariko hari igihe nabuze ikiraka iyo mbuze ikiraka bashobora kubura muri iki gihe abaturage ba nyamyumba babakomye kutongera guhinga imirima yabo baravuga ko bisunga igihugu gituranye cy'u rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo bashaka y'amaramuko ni ubwoko niba ari ukuhatunyaga niba ari ukuvuga ngo wenda baturatwatse burundu ntitubizi turi mu rungabangabo kugeza n'izi sabu turi kuvugana hari n'abantu bajya guterekera ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo biterekera ko ahantu hakure bikaba ngombwa ko bararayo bagakemangwa ku bw'izo mpamvu bitewe no gushakisha imibereho z'abatunga mu mibereho ya buri munsi cyane nk'uko babujijwe guhinga imirimo yabo kandi bari bayemerewe none se wari wajya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera iyo mpamvu twe tujyaho gushakaho akazi abantu benshi baturiye n'umupaka wose nabo bajya gushaka akazi si imigenderanire se ni imigenderanire ariko noneho uruhererekane rwariyongera bitewe n'imibereho mibi yayo yakomeje kwiyongera urumva ari byo byagaragaza ikibazo se byagaragaza ikibazo bitewe n'uko twishwe n'inzara iyo ufite imirimo eshanu ugahagarikwa kuyikoreramo ingaruka z'inzara ishobora kugeraho abana tuba dukeneye kubona mituweli nk'abantu bashaje abakecuru abasaza bafitemo amasambu batajya kubona uburyo bajya gutera ibiraka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni inzara ibatunga abafite amasambu hafi y'ikigo cy'abamarine bakomwe barimo n'urubyiruko rufite intumbero y'ejo hazaza umva ibyo babwijwe irya amerika nose ubundi bwo abajene bazubaka niyo hantu hari ibibanza byiza rwose wakagombye kubaka hari n'amafaranga ahubwo bashaka kuhatujyana nose ubundi tuzubaka urumva twe ntabwo tuzi inyigo y'akarere cyangwa n'igishushanyo mbonera cy'akarere akarere niko kaza ahantu heza habereye abaturage niba basha- bahashaka nibyo ntabwo tubizi ngo ushyize imbere y'umutegetsi wumva wisangamo wamubwira iki namubwira akarengane mfite nibura agashobora kumbohora kabisa nanjye ngabona kiriya kibanza cyiza ni mu mahero bashobora kugukubita na miliyoni mirongo itanu ukaba wakira ariko ndakubaka ntiwashyiramo ibuye urashyiramo ibuye bayisenye aba baturage byumvikana ko bataye ibyizere bahaye ibyifuzo radiyo ijwi rya amerika twifuza ko niba batubujije guhinga niba byaravuye i- i- i- ku rwego rw'igihugu bashaka uburyo baduhereza ingurane y'aho hantu abaturage tugahinga ni ukuvuga ngo twe icyo twasaba ngamwe b'abanyamakuru ni uko mwagaragaza kutuvugiranira mu nzego zo hejuru niba batubujije bakatuguranira ahandi hantu twabasha kugira ngo duhinge kugira ngo tubone icyatubeshaho gusa kubera igihe bamaze badahinga kandi bavuga ko bibasiwe n'inzara bamwe bati abaturage bagiye kwicwa n'inzara kugeza na n'ubu ngubu abaturage uko babona bose bateze yesu kirisito wo mu ijoro kugira ngo abari uzabarengera ntakibarengera mu kiganiro n'ijwi rya mbere k'ubutegetsi bw'i rubavu bwemeje iki kibazo buvuga ko abaturage ubwabo bemera ko kuba ubutaka bwaragenewe kubanza gucibwaho amaterasi y'indinganire mu kurwanya isuri bigamije iterambere rusange abahagarariye ubutegetsi rubavu bavuga ko bari barabuze rwiyemezamirimo wanyawe wo guciza indinganire bigatuma bitinda burizeza ko mu gihembwe cy'ihinga gitaha iki kibazo kizaba cyavuye mu nzira bwana jeremy sinamenye ni meya w'akarere ka rubavu kuba byaratinze ntabwo byaduturutseho eh, kugira ngo ayo materasi abe atari yatangira isoko ni uko twararitanze ntihaboneka uritsindira kuko habuze uwerekana ko afite ubushobozi kuko ko azakora amaterasi neza bituma rero turisubiza ku isoko eh, barasuye ubu ngubu bagira ngo mbizeze ko guhinga ubutaha sezo y'ubuhinzi izajya gutangira eh, imirimo y'amaterasi yatangiye amakuru ijwi rya amerika yamenye aravuga ko iki kibazo cy'abakomwe guhinga amasambu yabo mu karere ka rubavu nyamyumba kimaze amezi agera kuri atandatu iyi gahunda yo guca amaterasi y'indinganire mu masambu y'abaturage mu rwego rwo kurwanya isuri hari aho yagiye itanga umusaruro hirya no hino mu gihugu ariko hari n'aho rubanda bakunze kuyinenga bikomeye aha bagira ubusa ijwi rya amerika inyamyumba mu burengerazuba bw'u rwanda
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tuve mu rwanda tuje mu burundi abarongoye umuryango wa afurika yo hagati communauté économique des états d'afrique centrale ceac bahamagarira abagwizatunga b'abarundi kwijukira isoko rusange y'uwo muryango ariko hari ibikenewe kubanza gukorwa ni nk'umugwi w'igihugu utanga impusha ku bagwizatunga no kuronka iby'uburundi bushora muri ceac inkuru ya eloge buri kaneza umuryango wa seyase kominote ekonomike des etats de l'afrique centrale mu gifaransa ugizwe n'ibihugu cumi na kimwe ivyo navyo ni angola uburundi amazinga ya sao tome na principe cameroon centre afrique congo brazzaville gabon guinee equatoriale republika iharanira demokarasi ya congo u rwanda na chad iteko rishinga isoko rusangi ry'uwo muryango ryashyizweho n'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane mu byo amareta yiyemeje ni ugukuraho amakori n'amatagisi y'amaduwane ku bidandazwa biva mu gihugu kimwe kigize umuryango wa seyase byinjira mu kindi hamwe no kureka abagwizatunga bakinjiza ubwinshi bw'ibidandazwa bishakiye abaguzi bahurikiye muri seyase baharurwa mu mamiliyoni ijana na mirongo itandatu marie chantal therese mfuro icegera c'umunyamabanga mukuru wa seyase ahamagarira abagwizatunga b'abarundi guhurumbira uwo muryango Il est de ce fait important que vous, opérateurs économiques, soyez sensibilisés sur la nécessité d'obtenir des agréments qui vous permettront de agira ati bénéficier des ni iby'igiciro kinini kw'abagwizatunga bahimirizwa ku kuntu bashobora kuronka impusha zibashoboza kuronka uburusho muri seyas ubuyobozi bukuru bwa seyas bwarasabye leta gushyiraho komite y'igihugu ibijejwe aho abagwizatunga bazomenyeshwa ibisabwa isoko rusange ya seyas hakaryo n'amahirwe menshi abagwizatunga n'amahinguriro ku byo barangura na cyane cyane mu myaka iri imbere opérateurs économiques qui seront anticipés des grandes opportunités pour les années à venir.
Adeline Ntungumburanye umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abarimyi barimira isoko asigura ko Burundi bufise akunguko mu kuja muri iryo soko rusange ubwa mbere ni uko ari isoko ryagutse icyo twe tuhungukira ni uko ibyimburwa byo mu burundi byaba bihinguye cyangwa ibidahinguye byungutse iri ni isoko rinini dushobora kugurisha ko twohungukira amafaranga atari make kuko urumva yuko amatagisi yoba yagabanutse amakori akaba yagabanutse noneho ibintu bikagenda ibidandazwa bikagenda mu mwidegemvyo ataba bihagarika mu kayira igihe byaba bikurikije amategeko asabwa n'iyo zone libre d'échange ariko ntungumburanye asanga hakiri ibikenewe gukorwa icambere co nuko igihugu cacu gishira mu mategeko y'ibijanye n'amafaranga loi de finance ibijanye n'iryo soko ica kabiri ni uko hashigwaho uyu mugwi ujejwe kuraba yuko usavye kujana ibidandazwa kuri iryo soko bikwije amategeko bikwije ibisabwa kugira ngo bishobore kuri iryo bishobore kuja kuri iryo soko uwo mugwi ntawe uhari nico gituma tuvuga yuko igihugu gikwiye kuwushiraho vuba kugira ngo natwe abagwizatunga dushobore guca twiyungunganya turabe ingene twoshobora gushikira iryo soko nta ntambamye na ntonya ihari yuko uburundi nabwo bwoshira mu mategeko yabwo ibijanye n'iryo soko kugira ngo tuyije ko tudatevye ntidusigare inyuma ngo duhave tu- tuzohava twicuza igituma tutabigize hakiri kare hari n'iyindi ntambamye nayo nyene itari nto nk'uko bibandanya bivugwa na Adeline Ntungumburanye igihambaye ni uko turondera ingenero turishikako nico gishobora kugorana gatonya kuko twe dusanzwe twimbura bike tukaba dufise ubuhinga bwo ku- bwo kubihingura butarashinga imizi naho ikibazo usanga kiri kugira turonke ivyo dushikana kuri iryo soko umuryango wa seyase ni umwe mu miryango y'urucuruzwa n'ubudandaji umunani igize umugabane wa afurika ubumwe bwa afurika bumenyesha ko iyi miryango ariyo buzokubakirako imigenderanire mu bijanye n'urudandazwa ku mugabane wose eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ni ikiganiro gishimikira ku buzima bwa minsi yose abanyagihugu babayemwo haba ku mitumba itandukanye eka no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara mugikurikirana ku ijwi rya amerika kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga
ubu ni hano umwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga binini duhere kuri mugenzi wacu evariste nzikubanyanka adushikirize ayerekeye siporo mu burundi mu mpera z'indwi twaraye turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa cumi na kane w'ihiganwa ku munsi wa gatandatu musongati wo mu ntara ya gitega wakiriye lidia ridike burundi sport for africa wo mu gisagara cya bujumbura musongati watsindiwe imbere y'abarorezi bawo ibitsindo bibiri kuri kimwe muri icyo gihe nyine kuri stade agasaka y'ingozi ngozi city wakiriye umurwi wa gisirikare muzinga ngozi city utsinda muzinga igitsindo kimwe ku busa i bujumbura ku kibuga cyitiriwe umugana rudoviko rwa gasore hari hatekanijwe inkino zibiri igihe cy'isaha umunani ahatanye mu mitwe magara star wo mu ntara ya rumonge na leliere w'ibujumbura igice cya mbere cy'urukino kitararangira leliere wari umaze gutsinda magara star ibitsindo bibiri ku busa hagwa imvura nyinshi yatumye urukino ruhagarara rukazokinwa ku munsi wa kabiri w'indwi dutanguye n'urukino rwari guhuza interstar na buja city yose y'ibujumbura igihe cy'isaha y'icumi ku kibuga cyitiriwe umuganwa duvuga ku gasore ntirwabaye kubera imvura n'urwo rukino ruzoba kuri uyu wa kabiri ku munsi w'imana kuri stade y'igitega egrenoi w'imakamba watanye mu mitwe na flambo de l'est wo mu ruyigi egle noir utsinda flambo igitsindo kimwe ku busa ku kibuga agasakacu ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi olympic star w'imuyinga watanye mu mitwe na mesaje ngozi urukino rurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi ibujumbura ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore hari hatekanijwe inkino zibiri igihe cy'isaha umunani atletico olympique y'ubujumbura watanye mu mitwe na rusizi wo mu ntara ya cibitoke urukino rurangira ku ntsinzi y'igitsindo kimwe cya atletico olympique ku munsi w'imana naho nyine hari hatekanijwe urukino ruhuza umugwi vitalo na mesaje y'ubujumbura urwo rukino ntirwabaye kubera imvura yaguye ari nyinshi mu gisagara cya bujumbura rwungururijwe kuri uyu wa mbere ku munsi wa cumi na kane w'ihiganwa umurwi wa atletico olympique niwo wa mbere ufite amanota mirongo itatu n'atatu n'ibitsindo mirongo ibiri umugwi wa kabiri ni leader dick burundi sport for africa ufite amanota mirongo irindwi n'atandatu n'ibitsindo bitandatu ubwa gatatu haza egle noir n'amanota mirongo irindwi n'atanu n'ibitsindo umunani mu kibanza cya kane hari vitaro n'amanota mirongo irindwi n'abiri n'ibitsindo cumi hari urukino itarakina ubwa gatanu haza musongati n'amanota mirongo irindwi n'abiri n'ibitsindo cumi na bine mu kibanza cya gatandatu hari mesaje ngozi ufite amanota mirongo irindwi n'abiri n'ibitsindo bitatu interstar n'iyindwi n'amanota cumi n'icyenda n'ibitsindo bibiri hari urukino itarakina ubw'umunani haza olympic star n'amanota cumi n'icyenda n'ideni ry'ibitsindo bitandatu mu kibanza cy'icyenda hari ngozi city n'amanota cumi n'umunani n'ideni ry'ibitsindo bitanu ubw'icumi haza rusizi fc n'amanota cumi n'ane n'ideni ry'igitsindo kimwe magara star ni iya cumi na rimwe n'amanota cumi n'ane n'ideni ry'ibitsindo bitandatu bujumbura city izubwa cumi na kabiri n'amanota cumi n'ane n'ideni ry'ibitsindo bibiri leliere uza mu kibanza cya cumi na gatatu n'ibitsindo cumi na bitatu n'ideni ry'ibitsindo bibiri muzinga ni iya cumi na kane n'amanota cumi n'atatu n'ideni ry'ibitsindo indwi mesaje y'ubujumbura ni iya cumi na gatanu n'amanota cumi n'ideni ry'ibitsindo cumi ubwa nyuma aribwo bwa cumi na gatandatu haza flambo de resite n'amanota icyenda n'ideni ry'ibitsindo cumi ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ubu naho duha akanya mugenzi wacu jean claude munyandinda adushikiriza amakuru ya siporo mu rwanda muri iki gihe abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bakiri mu biruhuko mu mujyi wa kigali hashyizweho gahunda y'imikino igenewe abana umwe mu bateguye iyi gahunda aratugezaho uko iteye jewe nitwa mukasa nelson usanzwe ndi mu gahunda ya, ya siporo kandi niyigisha uh, muri, muri gahunda twateguye nshyashya ubungubu muri uyu mwaka mu biruhuko birebire twari twateguye gahunda ya siporo rusange mu bana kugira ngo dufashe abana igihe bari mu biruhuko tubafashe tubashyire hamwe noneho bakore siporo zitandukanye siporo twageneye abana harimo football harimo tennis harimo basket harimo karate harimo volleyball harimo swimming harimo aerobics harimo na athletics izo siporo umwana we yihitiramo siporo ashaka uburyo umwana yihitiramo siporo ashaka dukurikije imyaka dufite y'abana twakira abana guhera ku myaka itanu kubera ko imyaka itanu iyo twafatiyeho ubundi eh, iyo ifashe imyaka itanu twatangire kuri iyo myaka ku buryo umwana iyo umubwiye ikintu acyumva ni guhera kuri iyo myaka guhera ku myaka itanu kugeza ku myaka cumi n'umunani ese imikoranire y'abashinzwe iyi mikino y'abana na minisiteri ya siporo n'umuco imeze ite nelson mukasa ndi umufatanyabikorwa wa minisiteri y'umuco na siporo abantu benshi mwitabira ka fride ngira ngo mura- muranzi ka fride itegurwa n'umujyi wa kigali nijya nyigisha ku buryo mu by'ukuri minisiteri y'umuco na siporo iragishyigikiye cyane igikorwa baracyishimiye cyane kubera ko kibafasha kandi ngira ngo ni nayo gahunda yabo yo kujya guteza imbere siporo mu banyarwanda ijwi rya amerika ryaganiriye kandi na bamwe mu bana bitabiriye iyi mikino yo mu biruhuko ndetse n'umwe mu batoza njye nitwa iradukunda papi nakaba nitabiriye ino mikino yo muri vakanse E, hano hari imikino myinshi- myiza cyane njye no munsi nagiye kuri swimingi nabashishikariza ko bagomba kuza nabo bakitabira iyo mikino ariko batibagiye gufasha n'ababyeyi babo imirimo yabo yo mu rugo nitwa cyusa shema kirisi nkaba niga mu wa kane ngiye mu wa gatanu bwa paperi nyina karate cyangwa swimingi karate nayitangiye nyitangira papa akinyandikisha nitwa misi rasaniwana saviye nkaba ndi umwe mu batoza bigisha umukino wo koga ibintu by'ingenzi mbafasha mbanza kubajyana mu mazi ntabwo ishuko twinjira mu mazi kubanza kubatinyura amazi nicyo cya mbere cy'ingenzi iyo umaze kumutinyura amazi utangira kumwereka buryo ki ashobora kurambura umubiri we ku mazi uburyo iyo amaze kubimenyera amaze kubimu- ku- kumumaramo ubwoba nibwo utangira kumukoresha egisayizi zinyuranye abana bari kugenda ba- babimenya banabyishimira cyane ugasanga barabikunze ku buryo bifuza no kubikora buri munsi tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa karindwi ku wa gatanu APRFC yatsinze etincelle ibitego bibiri kuri kimwe uyu mukino wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo bundi ku wa gatandatu marine fc yatsinze gicumbi fc igitego kimwe ku busa kuri stade de la mitiye kumumena kuri stade ya kicukiro polisi fc yanganyije na kirehe fc igitego kimwe kuri kimwe hanyuma espoir fc itsinda musanze fc ibitego bibiri ku busa kuri stade y'i rusizi ejo ku cyumweru ikipe ya sunrise yanganyije na bugesera fc igitego kimwe kuri kimwe ku kibuga cy'i nyagatare rayon sport yatsinze amagaju fc ibitego bibiri ku busa kuri stade y'i nyamagabe kuri stade de la mitiye ku mumena kiyovu sport yatsinze pepinieri fc igitego kimwe ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa karindwi wa shampiyona rayon sport iracyari ku isonga n'amanota cumi n'icyenda ikipe ya kabiri ni polisi fc ifite amanota cumi n'ane ku mwanya wa gatatu turahasanga espoir fc ifite amanota cumi n'atatu ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni pepinieri fc ifite inota rimwe rukumbi yari claude munyandinda i kigali
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu kiganiro aherutse guha abamenyesha amakuru b'abanyamahanga sekreteri wa departema ya leta ya amerika john kerry yarashimangiye uruhare ruhambaye amerika yakoze mu gukemura ingorane nyamukuru zihanze y'isi ku byerekeye umutekano leta z'ubumwe za amerika zarafashe iya mbere mu twigoro two gutunganya urunani rw'ibihugu birenga mirongo itandatu biriko birafasha mu gutuza umurwi wa kisilamu w'intagondwa isil inyuma yaho uyu murwi ufatiye ibisagara bitari bike mu gihugu cya iraki hamwe no mu gihugu cya siriya ukongera ugasambura imihana ukanica n'abasivile batuye iyo mihana nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itanu yari irangiye atabiganiro bibaye hagati y'abategetsi leta zunze ubumwe za amerika zarafashije mu gutunganya ibiganiro n'igihugu cya irani zongera zirakora ibishobotse byose kugira ngo porogaramu y'ibigwanisho nuclear by'igihugu cya irani igume ari porogaramu ijanye n'amahoro kerry avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zafashe iya mbere mu mugambi wo kurwanya sida ivyo ngo vyaratumye muri iki gihe hagiye kuboneka igitigiri kinini c'abana bavuka badafise umugera wa sida mu ntara ya afurika uyu mugambi ukaba wararanguwe na porogaramu yitwa pepfar porogaramu ya leta zunze ubumwe za amerika ironsa imiti abagwaye ikongera ikabarinda urupfu igihe ikiza ca ebola caduka ubwa mbere mu ntara ya afurika abatari bake bari bibaje ko ico kiza cari guhitana abantu imiliyoni n'imiliyoni nyamara perezida barack obama yaciye arungika mu ntara ya afurika yo mu burengero inteko z'abasirikare ba amerika ibihumbi bitatu bakoranye n'abakozi bo mu bindi bihugu mu gutunganya amavuriro kerry ati twaratumye ko amakungu yose maze twese duhagurukira rimwe ari navyo vyatumye izo miliyoni z'abantu bavugwa zidahitanwa n'ico kiza ku vyerekeye ihinduka ry'ibihe leta z'ubumwe z'amerika zarapfunditse amasezerano n'igihugu c'ubushinwa hazoba akarorero k'ukuntu imyuka mibi yogabanuka ku isi hose ari navyo vyatumye amasezerano y'i paris aterwako igikomo kerry ati twarafashije mu gikorwa co gupfundika amasezerano ajanye no gukingira bidukikije ateweko igikomo i kigali Kerry yarongeye agira ati sinari bwigere mbona leta z'ubumwe za amerika zigira uruhara nk'urwo mu gushyira imbere imigambi igirira akamaro abantu bose uruhara rwafashije n'ibindi bihugu mu kuva mu ruhagarara birimwo bikagira amahoro n'umutekano ati sinari bwabone n'ibindi bihugu bigira uruhara rukomeye nko muri iki gihe ku bibazo nkoramutima biraje ishinga isi yose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aha ni naho duherereje ibiganiro byo kuri ino saha inshuti mwese rero mwaduteze amatwi turabashimiye tuboneye akandi kanya kandi ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyane itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.